murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe ngo mu mahoro nshuti z'ijwi ry'amerika tubahaye ikaze muri iyi gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe na jeffrey mutagoma abana n'indwara zidakira mu mpuzu z'abarundi ziri mu nkambi ya ndota muri tanzania bakomerewe n'ubuzima nk'ubu nkanjye ndwaye iyi ndwara nshaka ko batsatsa abantu utwo kurya dukwiye ndatora ubwo bugari bukangirira nabi ndarya ubwo bushatsa bukankaca ncibwamo kandi iyo nciwemo ncamererwa nabi uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi asobanura uburyo we na bagenzi be babayeho muri iyo nkambi turababwira no ku mibereho ya mwarimu mu rwanda muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo tubafitiye uyu munsi mu mateka n'andi makuru twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya leta y'u rwanda yatangaje ejo ku munsi w'imana ko habonetse abandi bantu babiri bagaragaye ko banduye umugera wa korona ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu ijana na bane bamaze kuwandura mu gihugu cyose muri aba bane baramaze gukira kandi barasezerewe mu bitaro nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda abo bantu babiri bashasha batahuye ko bahuye n'abandi barwaye uwo mugera mu rwanda mu rwego rwo kubandanya guhangana n'icyo kiza leta y'u rwanda yatangaje kuri uyu w'imana nyine ko abagize leta bose abanyamabanga batazohembwa umushahara wabo w'ukwezi kwa kane ibi bitumbereye kunganira ingingo zashinzwe zo gufasha abashikiwe n'ingaruka z'icyo kiza nk'uko leta y'u rwanda ibivuga igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ku mugabane wa afurika gishikiriza ko gifatanije na leta ya somaliya cyagabye igitero cy'indege ku muhari w'iterabwoba wa al shabab ku munsi wa gatanu icyo gisirikare cyatangaje ku munsi wa gatandatu ko icyo gitero cy'indege cyabereye hafi y'igisagara cya bush madina ku itariki ya gatatu z'uku kwezi kwa kane amerika ishikiriza ko abarwanyi batanu ba al shabab bishwe muri icyo gitero kandi ko atamusivire yahasize ubuzima cyangwa ngo akomereke muri afurika kandi sudani y'umanuko kuri w'imana yaratangaje umuntu wayo wa mbere yemejwe ko yanduye umugera wa korona ni umugore w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda y'amavuko yinjiye mu gihugu ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri aturutse mu buholande aciye iyadizabeba muri etiyopiya ibiro by'intumwa za oni muri sudani y'epfo byavuze ko ari umukozi wa oni yari amaze indwi hafi zitanu muri icyo gihugu oni ivuga ko mu ndwi hafi zibiri ziheze yashyize mu kibanza cya bonyine abantu ijana na mirongo itanu binjiye muri sudani y'epfo mu ndege yororokiye ijuba imbere y'uko ikibuga mpuzamakungu cyaho gifungwa igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni cyita ku mpunzi hcr gitangaza ko ubwicanyi bubera muri burkina faso bwatumye ibihumbi by'impunzi z'abanyemari ziva mu makambi zarimwo zihitamwo gusubira mu gihugu cyabo cya mari ishyirahamwe mpuzamakungu oni rishyikiriza ko ubwo bwicanyi bwakuye mu ngo zabo abarenga ibihumbi amajana umunani kuva mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hsr yemeza ko ubwicanyi bukorwa n'intagondwa zikora iterabwoba bwakoze ku mpunzi z'abanyemari ibihumbi mirongo ibiri na bitanu baba mu makambi ari hafi y'urubibe n'ivyo bihugu umuvugizi wa hsr babar baroch yabwiye ijwi rya amerika ko benshi muri izo mpunzi bahisemwo gutahuka kubw'ubwicanyi bubera muri burkina faso perezida wa irani hassan ruhani yashikirije kuri w'imana ko ibikorwa bitabangamira ingingo zo kurwanya umugera wa korona bizosubira gutangura ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi kwa kane mu gihe iki gihugu kibandanya guhangana n'icyo kiza ruhani ariko ntiyatomoye ibyo bikorwa ibyo ari byo ariko avuga ko amakoraniro y'abantu benshi harimwo amashuri akibujijwe gushika ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kane ivyo bitangajwe mu gihe irani ivuga ko abandura bashasha bagabanutse ku munsi ugira gatanu wikurikiranye ariko abapfa bo ngo babandanya biyongera abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu nibo uwo mugero umaze guhitana muri ico gihugu nk'uko bishikirizwa n'igisata gikurikirana ico kiza kiri muri kaminuza johns hopkins muri leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika yarafashe ingingo yo guha afghanistan imfashanyo mpuzamakungu ari uko abahanganye muri politike bashitse ku mwumvikano umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yashikirije ko imfashanyo ihabwa afghanistan izogabanywa ko umuriyaridi w'amadolari uyu mwaka mu gihe abanyepolitike muri ico gihugu batokumvikana ngo bazane mbere y'uko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara ariko reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru mbibutse ko iyi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm 88 n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikirane aya makuru noneho iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu iwanyu mu ntara uyu munsi tuyihere mu rwanda aho abarimu basaba kugobokwa n'ikigega cyabo umwarimu sako bahabwa ubwizigame bwabo muri ibi bihe batakibasha gusohoka kubera virusi ya korona abavuganye n'ijwi rya amerika baremeza ko ubuzima bubagoye hatagize igikorwa bakwisanga mu mubare w'abagomba gufashwa na leta ikigo gishinzwe amakoperative mu rwanda cyo kiravuga ko abarimu bahembwa buri kwezi badakwiye kuza mu bugarijwe n'ibibazo asumuta kaboyi nibyo atubwira hashize iminsi humvikana abaturage basaba leta kubagoboka bemeza ko baryaga ari uko bagize icyo bakora none ibihe byo kuguma mu rugo bikaba bibasigiye inzara mu batangiye gufashwa ni abari basanzwe barya ari uko bagiye mu kazi uko iminsi igenda ishira abarimu basanzwe mu cyiciro cy'abakozi ba leta nabo baravuga ko umushahara bahembwa uhereye ku bihumbi mirongo ine bihabwa uwarangije amashuri yisumbuye ukagera ku bahabwa ibihumbi ijana barangije kaminuza aba nabo baremeza ko ibi bihe babayemo bitaboroha batabonye ikibagoboka bazisanga bari mu cyiciro gisaba gufashwa ubuzima ubungubu urumva muri ibi byumweru bibiri umuntu yari yagerageje gukoresha umushahara leta yamuhaye dusa n'abahaha byo nakita iby'ukwezi ariko urumva kujya ku isoko ni uguhaha nyine umuceri akawunga n'ibishyimbo nta kindi kintu cyunganira nyine umuntu yabashije kugura kubera amonti y'amafaranga yari afite ubu rero situwasiyo navuga ko natwe tubona tugiye kujya muri cya cyiciro kiri bubwire leta ati natwe muturengere nubwo turi abanyamushahara aba barimu bavuga ko baramutse bahawe ubwizigame bwabo bagiye batanga muri koperative yabo umwarimu sako barenga iminsi mibi bakaba bava mu bifuzwa gufashwa na leta imyaka icumi ntabwo amafaranga ibihumbi birindwi urumva ko amafaranga make nshobora kuba afitemo n'ibihumbi magana atanu ubu rero umuntu akavuga ati niyo baguhaho make ukaba usunika iyi minsi wenda byaba bidufasha ko ubundi twasohokaga umuntu agatera utwo turaka tukigisha abana b'abandi noneho tukagenda tukunganira ariko ubu ntabwo asohoka ibihumbi mirongo ine rero ufite abana batatu bane twose nta kintu wabijyana ku isoko n'ibiciro byazamutse ngo bikore umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu rwanda bwana harerimana jean bosco asobanura ko imikorere ya koperative y'umwarimu sako itabasha kugabanya amafaranga abanyamuryango bayo bwana harerimana asaba abarimu kwaka inguzanyo aho gusaba imigabane iyi koperative y'umwarimu sako ni koperative ikora nk'ibindi bigo byose by'imari bikora ubwizigame hanyuma bikagurizanya ntabwo rero byakunda ubwo bwizigame nibwo ubundi buhindukamo inguzanyo kandi aho tuvugira ahangaha abarimu bafite inguzanyo nyinshi cyane zababyariye inyungu mu mishinga itandukanye bivuga ko ayo mafaranga bashaka n'ubundi abarimo ntabwo rero bishoboka ibi bigo by'imari byo kuzigama no kugurizanya bitandukanye cyane n'amakoperative adacuruza imari kuko amakoperative yo andi asanzwe adacuruza imari bwizigame buba buhari ahubwo buri kubyara inyungu igihe abanyamuryango babushakiye bafata icyemezo bakabufata uyu muyobozi asobanura ko abarimu bahawe amahirwe yabafasha kubavana mu bukene bifashishije iyi koperative yabo ku buryo bakabaye batacyumvikana mu bantu bafite ubukene icya mbere abarimu ntibabyaze bakoze imishinga itandukanye bayijyana ku mwarimu sako umwarimu sako ubaha inguzanyo ngira ngo aho bashoboye gushora uyu munsi hagombye kuba haratanze inyungu ku buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo batari mu ba mbere b'abanyarwanda bashobora kuba bafite ibibazo icya kabiri abarimu bazahembwa ku kwezi nk'uko bisanzwe hari benshi bari basanzwe bakora bubyizi batari gukora ariko abarimu n'ubundi bazabona amafaranga y'ukwezi ku buryo busanzwe byumvikane ko rero ntabwo ari bo rwose ba nyuma cyangwa bari muri vulnerable groups ku buryo umuntu yakubwira ko eh, hari igikuba cyacitse ku barimu abarimu ntibatuze ntibumve ko rwose banki yabo ikigo cyabo kirabatekereza gishobora no gukora n'ibindi birenze ibyo ngibyo umwarimu sako washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu gitekerezo cya leta y'u rwanda mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi leta yayihaye miliyari mirongo itatu zizakoreshwa mu gihe cy'imyaka icumi itanga inguzanyo iyi koperative ihuriweho n'abarimu basaga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe bahabwa inguzanyo ku nyungu ya cumi na rimwe ku ijana mu gihe izindi banki inyungu yazo iri kuri cumi n'umunani ku ijana cyangwa cumi n'icyenda hamwe na hamwe ni mu gihe kandi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani koperative umwarimu sako isobanura ko imaze kunguka hafi miliyari cumi n'eshatu mu mafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali umwanditsi w'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa n'ubw'uburundi gael fay akirutse indwara ya covid cumi n'icyenda mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika yavuze ko yiraye kubera ko yabonaga ari intarumikwa iki cyorezo yita icyorezo cy'ubufatanye avuga ko buri wese agomba kugira uruhare mu kukirwanya yavuganye na mugenzi wacu uri i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana asubirwamo mu kinyarwanda na edi rwema gayel faye urakaza neza ku ijwi ry'amerika umeze ute
ndumva ameze neza murakoze ibi bihe bikomeye by'uburwayi wabinyuzemo ute
Ben, disons que j'ai surtout euh, été laxiste. Euh, j'ai pensé que nari c'était ndwaye une- cyane nari nzi ko ari gripe nk'izindi zose ziza uko ibihe bihindutse kandi rero kubera ko ntigeze ndwara gripe mbere ntabwo ndwaragurika iki cyorezo nari nagisuzuguye la- euh, la- l'importance de cette épidémie.
ni ryari se wamenye ko urwaye
Je me suis rendu compte que j'étais malade le vendredi 13. J'ai été contaminé.
namenye le- ko ndwaye le- ku wa gatanu tariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu nanduye ku ya cumi na rimwe ku munsi namamazagaho filime ishingiye ku gitabo cyanjye petit pays nahuriye n'abanyamakuru benshi kandi nk'uko nabikubwiraga naramukanije na benshi sinigeze nirinda ku wa gatanu rero ntangira kumva nacitse intege kandi umutwe undya kubera ko rero numvaga mfite ibimenyetso bya virusi ya korona natinye kwanduza umuryango wanjye nifungirana mu cyumba kimwe J'avais des, des symptômes euh, pour éviter de, de, de toucher mon entourage. Je me suis tout de suite isolé dans une chambre.
ariko se wabonye akanya ko kuvugana na muganga wawe Alors non, pas tout de suite. Comment mon état s'est euh, s'est aggravé ntabwo J'ai nahise eu, euh, muhamagara j'ai ariko eu des kubera problèmes ko nakomeje respiratoires kuremba pendant quelques ngahumeka jours.
nabi Et donc, euh, nyuma y'iminsi mike j'ai contacté nahamagaye un médecin, muganga euh, par visio tuvuganira kuri conférence.
videwo yasuzumye uburyo mpumeka kandi byongeyeho bamwe mu bantu twakuranye twamamaza filime yanjye bari mu bitaro bamaze gufatwa na virusi ya korona kubera ko ntari nkibasha guhumeka yanyandikiye imiti ifungura imyanya y'ubuhumekero Et Comme je n'arrivais plus à, quasiment plus à respirer, il m'a donné des antibiotiques.
none magingo aya urumva umeze ute Non, mais maintenant, c'est-à-dire que maintenant je vais bien. Enfin, je- magingo aya je- je- ndumva je- ameze je- neza Enfin, kuko namaze iminsi cumi n'itanu ndwaye c'est une maladie iriya ni qui- indwara ifata qui affecte ibihaha énormément, agatuza euh, akana les poumons qui les- qui les inflamment.
iyi ndwara wayihaye izina uyita virusi y'ubufatanye dusobanurire Oui, bah, c'est-à-dire que euh, on s'emprisonne soi-même pour se sauver soi et sauver les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est c'est pour moi.
nibyo aussi, euh, turifungirana kugira ngo turamire amagara yacu n'ay'abandi kuri jye ni uburyo bwo gutekereza abandi kwiyemeza kuguma mu rugo ni ugushyira imbere ubufatanye buri mu muco wacu muri iki gihe ariko nanone ni virusi twibutsa ko niba dushaka gufasha abandi tugomba kubanza kwiheraho ndashaka kuvuga ko iyi virusi abantu bashaka kwigereranya n'ibindi biza Numva inkuru nyinshi ku bantu ibihumbi bapfuye kandi za miliyoni zidahwema gupfa muri Afurika zishwe na malariya. Habayeho n'ikiza cya Ebola. Ariko izo ndwara ntizahawe umwanya uhagije mu itangazamakuru. Gusa rero magingo aya si byiza kugereranya. Turi mu bihe bikomeye hari ikiza kitwugarije ntawe kidafata nubwo hari abibwira ko kitabafata kubera ko bakiri bato cyangwa se ko bakirwanya ibyo si byo kuko baba bashobora kwanduza abandi ni ngombwa kwitonda kumva ko turi mu mahina
Donc je, je pense qu'il faut vraiment, vraiment rester vigilant et prendre la menace au sérieux.
mu kurwanya iyi virusi ya korona wifashishije ko uri ntarumikwa kandi ukagira indekwe uretse ibyo ikindi cyakuramiye ni iki Moi, je pense que pour les gens qui peuvent, je, je conseillerais de, de la lecture, de la poésie, forcément, parce que c'est. euh, ku ça bantu permet babishoboye nabagira inama yo gusoma cyane cyane ibisigo bitera gutekereza no kwibaza nakongeraho n'ibitabo Ça peut bitagatifu également euh, apporter une réflexion, apporter un, un soulagement, un réconfort. Moi, je, je pense que qu'il faut considérer que cette épidémie bishobora peut aussi être kuruhura no un gufasha fondateur pour toutes les ntekereza personnes ko qui iki ont- kiza qui ont gishobora été kuba traversées intandaro y'amateka mashya ku bantu bose batuye isi bazatekereza ku buryo bushya bwo kubaho no kubana n'abandi euh, d'exister et de d'interagir les uns avec les autres.
gayeri fayi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika tukivuga iby'abakize indwara ya covid cumi n'icyenda harimo n'abanyarwanda bane babaye aba mbere bakize iyo ndwara mu gihugu basezerewe mu bitaro ku munsi w'ejo minisitiri w'ubuzima mu rwanda ngamije daniel yemereye radiyo ijwi ry'amerika ko abo bantu uko ari bane bamaze kugezwa mu miryango yabo reka nanone mugenzi wacu asumuta kaboyi atwibutsa uko byari byifashe ku munsi w'ejo asumuta kuri iki cyumweru nibwo bwa mbere mu rwanda habonetse abarwayi ba mbere bakize virusi ya korona mu basubijwe mu miryango yabo harimo abanyarwanda batatu n'umurundi umwe minisitiri w'ubuzima mu kiganiro cyihariye yahaye radiyo ijwi rya amerika yasabye imiryango y'abakize virusi ya korona kubitaho bo icyo dutangaza ni uko twasohoye abarwayi ba mbere abari abarwayi ba mbere bane bamaze gukira iyi ndwara ya covid tukaba twabasezereye none agera mu masaha ya saa tanu za mu gitondo bakaba batashye bafite icyemezo cyerekana ko basuzumwe bakaba batagifite buriya burwayi mu mubiri wabo tukaba dusaba ko ah, umuryango wabo babakira neza kandi bakaba bazi ko ntacyo bagomba kubishishaho kuko basuzumwe kabiri kose nta burwayi ba- bagaragaje mu maraso yabo minisitiri w'ubuzima avuga ko mu bakize bari mu barwayi ba mbere icumi babonyweho virusi ya korona mu gihugu mbere yo gusezererwa buri wese yahabwaga icyangombwa kigaragaza ko yakorewe ikizamini kigaragaza ko nta virusi ya korona agifite mu mubiri we minisiteri y'ubuzima isobanura ko kugira ngo umurwayi asezererwe babanza kumenya neza niba atakwanduza iyo virusi abaganga bitara kuri aba barwayi kugira ngo umurwayi wa virusi ya korona ave mu bitaro bisaba ko hakorwa ibizamini bigaragaza ko icyo gihe atashye nta byago ko hari abo yakwanduza abaganga bavuga ko ibizamini bikorerwa umurwayi arangije iminsi cumi n'ine yitabwaho kandi hagakorwa ibizamini bibiri kugira ngo kimwe gishimangire ibisubizo by'ikindi ibyo byombi iyo bigaragaje ko nta virusi irimo biba bigaragaza ko umurwayi yakize neza agahita asezererwa minisitiri w'ubuzima asobanura ko kuza kwisuzumisha hakiri kare bitanga amahirwe y'uko uwaba yaranduye virusi ya korona yayikira ni muri iki cyumweru no kugerageza gushira hasohotse nk'abandi nka babiri cyangwa batatu barimo babandi binjiye bwa mbere Bir- biratanga ihumura ahari mu bantu byari ba- bafite ubwoba bw'iyi ndwara Eh, biratanga ihumure y'uko kuza kwisuzumisha ukamenya y'uko ufite iyi ndwara ukanivuza hakiri kare biguha amahirwe yo ku- yo kubaho uta- utaje uri indembe nk'uko tubibona mu bindi bihugu ugasanga umuntu arapfuye kuko azize ko yaje kwivuza ku munota wa nyuma ntacyo abantu bakiramiye ikindi ni uko bitagomba gufatwa nk'aho iriya ndwara idafite ubukana twese tugomba kugumya kwirinda no kubahiriza amabwiriza yatanzwe kugira ngo hatagira uwandura bitari ngombwa nta nubwo kwandura ari ngombwa nta mpamvu yo gufata yo kwitwara ku buryo bujenjetse byakuviramo kwandura Ah, icyo rero nicyo cyangombwa abantu bakwiriye kumenya ufite ibimenyetso hamagara ku ijana na cumi na kane cyangwa se ubaze umujyanama w'ubuzima ukwegereye cyangwa ikigo nderabuzima kikwegereye usuzume tubone urwaye tukwiteho hari amakuru avugwa n'abatari bake ko umuntu wanduye virusi ya korona akayikira bimuha amahirwe yo kuba atazongera kuyirwara n'iyo yaba ahuye n'uwanduye mushya dr ngamije daniel umuminisitiri w'ubuzima mu rwanda agasobanura ko aya makuru atariyo kuyirwara ntabwo byi- byakwitiranywa no ku- no guhabwa urukingo kuko iyi ndwara ni na nshyashya abantu benshi ara- abashakashatsi baracyayikoraho ubushakashatsi bwinshi ariko twese tuzi ko izi ndwara zandura ni nkeya cyane zitanga ubudahangarwa buhoraho nta gituma ku ndwara nyinshi mujya mubona dukingira abana tukabakingira rimwe kabiri gatatu kugira ngo dushimangire ubudahangarwa bw'umubiri we kuri iyo ndwara kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kuyirwara iyo biza kuba kuyirwara bitanga ubudahangarwa buhoraho biba byaramenyekanye kandi inkingo ntiziraboneka izemejwe na umuryango w'abibumbye wita ku buzima ziracyari mu bushakashatsi ariko mu minsi ya vuba umuntu akurikije amakuru agenda asoma ahantu hatandukanye ndetse n'amatangazo y'umuryango w'abibumbye icyizere kirahari umunsi izo nkingo zizaboneka nibwo bavuga ngo uyu muntu uramukingiye ntabwo yakongera kurwara iyi ndwara ariko uwayirwaye ubu ngubu ntawavuga ngo icyizere ijana ku ijana ko ahuye n'abantu banduye cyangwa se agakora ahantu handuye bitamuviramo kongera kwandura itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo minisiteri y'ubuzima yemeje ko mu rwanda habonetse umurwayi wa mbere wa virusi ya korona uyu yari umuhinde wageze mu gihugu ku itariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu avuye mumbayi kuva icyo gihe umunsi ku munsi minisiteri y'ubuzima yakomeje gutangaza abantu bashya bagenda bandura gusa ikavuga ko abarwayi bakomeje gukurikiranwa kandi ko bose bameze neza ntawe urembye imibare yari itangajwe na minisiteri y'ubuzima yerekana ko mu rwanda abanduye virusi ya korona bamaze kugera ku ijana na babiri minisiteri y'ubuzima igasaba abaturarwanda gukomeza kwitwararika kandi nk'uko biheruka gutangazwa na guverinoma y'u rwanda ingamba zo gukumira virusi ya korona zagombaga kumara ibyumweru bibiri zongereho indi minsi cumi n'itanu izo ngamba harimo ko abantu bose bagomba kuguma mu ngo zabo uretse abajya gushaka cyangwa gutanga serivisi zihutirwa ndetse ko n'imipaka igomba kuguma ifunzwe abantu bose bageze mu rwanda kandi bashyizwe mu kato mu gihe cy'iminsi cumi n'ine guhera igihe bagereye mu gihugu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali noneho tujye muri tanzania mu nkambi ya nduta aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zirwaye indwara zidakira zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'imirire mibi kuri mikoro ya mugenzi wacu james jovin uri aho muri tanzania bavuze ko badahabwa ibiribwa bagenewe bijyanye na twebwe twireranye abana abantu aho nikora abapfakazi n'abapfakare n'abarwaye indwara zidakira ntituronke imfashanyo nk'uko bikwiye ko twoyironka turonkera rimwe n'abandi n'izindi mpunzi nka twebwe honyine nka bamwe bamwe turafise inzu twahawe na un ni bivanze na herupeji mugabo turyama hasi nk'impene turarya indya muduha naho zitatugwa neza dupfa kurya uko biri ubu jewe ndyama ahantu hameze nabi baranse kumpa inzu nagiye hariya kuri kuri muri rpg ndavuga ndavuga ibibazo byanje ko umurwayi umugera mugana nategereje ko bampa inzu narabutse kandi naho ndyama hameze nabi nk'ubu nkanje ngwaye iyi ndwara nshaka ko bazoza bampa utwo kurya dukwiye ndatora ubwo bugari bukangirira nabi ndarya ubwo bushatsa bukantaca ncibwamo kandi iyo nciwemo ncamererwa nabi nireranya abana mu gihe nireranya abana ndi jenyene kandi ikibazo mfite bafite abana kugira ngo baronke nk'ikintu kibafasha nko mu myambaro yo kwambara ni ikibazo abana bangahe kugira ngo uronke icyo ubambika biragoye nanjye kandi nce ndonke icyo nambara nanjye birangora umwana iyo agwaye hariho igihe avuga ati mawe nshaka ka kuko mu gihe cy'indwara iyo umuntu agwaye nk'ubu bugari ntaba akiburiye n'ubu bushaza avuga ati mawe nshaka ka kandi ako kantu ntaho ndi bugakure ntawe uri bukandonderere ukaca usanga rero rero ibyo ni ibibazo bituma umuntu aca yibuka ibyahise ugaca utangira kugira umumabaro mu mutima ati nk'ubu naba mfise ikintu nkuramo ikintu mfashe uyu mwana mba ngiye nkaguraka nkamuha cyangwa igiho nagwara b'abana nabo bakagira agahinda ati iyo twaba dufise natwe uwo turi kumwe tawa dufise papa turi kumwe abadufashije iwe abana bagaca baguma barira ati turagowe turagize gute ugaca usanga ibyo rero biguma bituntuza abana nanjye nkaguma ntuntu urabona nk'ubu njyama ahantu habi abandi barabahaye imatara barabahaye inzu mugaje baranyimye inzu n'inzu ndyamamo yaramenetse n'abana mvise inzu irimo kubabomokera nege mubona yuko nzobaho gute ngire kuryama nabi ngire kuryama ahantu habi ngire kurya indyambi ntimumpindurira ngo mumpe nk'ako gaceri mumpe nk'utwo tudagara byose nta n'ikintu na kimwe mumpa none jewe mbona ntabayeho nabi ndakwiye ko mukwiye mugatuma mumpa n'inzu nkaba hamwe ukankareka kuryama ahantu hapfa nkabona inzu irambwira inzu yarasenyutse icyumba akumba karasenyutse ndara ku bugarabu kandi mfise abana bangahe bata bitanu nubwo tutari ku ifomu imwe mugana abanje jewe navuye mu burundi niranye abana ndagira nino nuko abana baguma barangora twaraheze nyene bodufasha hari n'imfashanyo twe ntibatwandike tukabura abandi bakaronka twe tukabura turahagore muri tanzania tushaka badufashe nyine baduserukire bazaraduha two dufashisha abana natwe badufashe ariko kimwe gusa twasaba leta ya tanzania na un ko mwokwiyumvira ku kijanye n'abantu aho nikora mukaraba akantu mwodufashisha kotuma twibagira ubuzima bubi twoba turimo mu iyi nkambi y'induta
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho uyu munsi mu mateka ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nibwo perezida juvenal habyarimana w'u rwanda na cyprien ntaryamira w'u burundi baguye mu mpanuka y'indege venuste nshimiyimana aratwibutsa uko byagenze hari kuwa gatatu nyuma ya pasika umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu masaa mbiri n'igice z'ijoro ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ba perezida juvenal habyarimana na cyprien ntaryamira bari bavuye mu nama yari yabereye i dar es salaam muri tanzania inama yari yabahuje n'abandi bakuru b'ibihugu bigize umuryango w'uburasirazuba bwa afurika barimo ali hassan mwinyi wa tanzania tanzania na yoweri kaguta museveni wa uganda igihe indege yari ibatwaye yari igeze mu kirere cy'i kanombe yitegura kugera ku kibuga nibwo yarashwe n'igisasu benshi bemeza ko icyari mu bwoko bwa misile uko ari babiri kimwe n'abandi bantu icumi bari babaherekeje barapfuye guhera muri iryo joro hatangiye ubwicanyi umuryango w'abibumbye ukaba uvuga ko hapfuye hapfuye abagera ku bihumbi magana umunani intandaro n'uburyo iyo ndege yahanuwemo kugeza n'ubu ntibivugwaho rumwe twibutse ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda hari intambara yari ishyamiranyije ingabo za leta y'u rwanda y'icyo gihe n'abarwanyi b'umutwe wa fpr inkotanyi abenshi bari baturutse mu gisirikare cya uganda juvenal habyarimana yapfuye afite imyaka mirongo itanu n'irindwi amaze imyaka makumyabiri n'umwe ku butegetsi naho cyprien ntaryamira yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda amaze amezi abiri gusa ari umukuru w'igihugu
urakoze venuste nshimiyimana aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya ariko tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha turabibutsa ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ariko ni kimwe mu byatambutse bityo ntituri bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kuko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya korona turabashimiye rero ko mwahisemo ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na jeffrey mutagoma sur VOA Afrique.